iyi ni radiyo ijwi rya amerika mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe iyi ni radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uno munsi ni itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriane itanga ishaka tubaha ikaze mu biganiro byacu
tugiye gushyiraho umugwi udasanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu uzoba ujejwe kumviriza abarenganijwe abatotejwe ku kazi no kubarenganura uwo ni perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije uno munsi ryerekeye umunsi w'ejo aho igihugu kizo kwibuka intaha yo kwikukira ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza itangazo ku cegeranyo cyasohowe n'akanama ka onu kajejwe agateka kazina muntu ku burundi mutugume hafi kuri uyu wa gatanu uburundi buzohimbaza imyaka mirongo itanu n'ine bumaze bwikukiye mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije abishijije kuri radiyo y'igihugu yagabishije abi- abacigenza nk'abakoroni mu guhonyanga agateka ka bene wabo perezida nkuru nziza yanavuze ko hagiye gushingwa umugwi mu biro vyiwe uzohora wakira abarenganywa n'abatwa- n'abata- n'ababatwara mu tuzi canke mu bindi bisata inkuru ya eloge wirikaneza
mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yibukije ko intahe yo kwikukira itari ishigikiwe n'abarundi bose mu gihe umuganwa rudoviko rwa gasore n'abo bari basangiye urugamba bashaka ko uburundi bwiganzuwe intwaro y'abakoroni hari uwundi muce w'abarundi wari ucuditse n'abakandamiza abarundi utari ukeneye ukwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri perezida nkurunziza amenyesha ko n'ubu abarundi bene abo bakihari ariko yasezeraniye abatwara ko atagahengwa azobaha na gato n'ubu hari abakibandanya imigambi yabo igayitse yo gucyoza igihugu c'abibarutse badashaka ko abenegihugu bitunganiriza intwaro yabo bonyene tuzirikane ko ba sokuru bamaze bati ubutemu bwiwe bamutiza umuhoro mu burundi hari abantu bacigenza nk'abakoroni mu kurenganya kutitwararika bene wabo kubafata nabi kubajya umutima kubadodobereza kubakuza mu kazi canke kukabatesha mu ngendo yo guhasha iyo nyifato tugiye gushiraho umugwi udasanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu uzoba ujejwe kumviriza abarenganijwe abatotejwe ku kazi no kubarenganura tuzoca tubashikiriza imisi bazoza barakigwa buri ndwi ivyo bikorwa bikazobera no mu ntara zo hagati mu gihugu umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi bose kubungabunga intahe yo kwikukira abasaba cane cane kuyishigikiza ibikorwa vy'iterambere yanaboneyeho akaryo ko kwibutsa bimwe mu bibangamiye intahe yo kwikukira umwimbu muke naho uyu mwaka habaye akarusho igwirirana ry'abantu ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu indero mu mashuri iguma itituka ubushomeri ubunebwe kutubahiriza amasaha y'akazi urudandazwa rutemewe n'amategeko ugabanuka kw'imfashanyo ziva hanze n'ibindi vyongeye igihugu gitezwa imbere na bene co nayo agacumu k'ubumwe karunganira gusa ariko natwe ntitureze amaboko turabandanya gushyira mu ngiro wa mugambi wo kurwanya ubukene guhimiriza urwaruka ngo rwijukire ibikorwa ruri mu mashyirahamwe gukomeza ibikorwa kugira turwanye ubukene n'inzara kandi dushike ku ihangiro ry'ingene igihugu cyacu coba cyifashe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu bize bitubere intango yo gutegura irindi hangiro ryiza gusumba inyuma y'iryo perezida nkurunziza yanavuze kandi ku migenderanire y'uburundi n'ibindi bihugu abarundi bahunze nabo yabasavye guhunguka kugira bafashanye na bene wabo kubaka igihugu turashima ko uburundi bubanye neza n'ibihugu bibanyi ndetse n'ibindi bihugu igikenewe kandi cyo kwitwararika ni uko twokubahana n'ibihugu byikukiye tukabana neza kandi twuzuzanya turasubiriye gutera akamo impunzi zataye izabo n'ibyabo kubera ibihuha n'amaremantanya ngo zitahuke zose kanatsinda na bene wabo batari bake bari barahunze baramaze guhunguka ubu bakaba bari kumwe natwe mu guhimbaza uwo munsi mukuru wo kwikukira perezida nkurunziza yasabye abarundi kuva hasi bakitunganiza igihugu cabo kuko ata munyamahanga azoza kubibakorera ahatanga akarorero ko gutunganya ivyerekeye intwaro mu kwitorera ababarongora n'imigambi bashimishije bakayigira iyabo mu kuyishira mu ngiro yavuze ko iryo banga abarundi badakwiye kuridohoka ko namba ikindi abahamagarira ni ukugendera urukundo rwaranze incungu yo kwikukira umuganwa rudoviko rwa gasore hamwe n'incungu ya demokarasi perezida merikiyo ndadaye eroge urikaneza bujumbura ijwi rya amerika
kuba twumva tariki cumi n'eshatu y'ukwezi kwa karindwi imyaka makumyabiri izaba yuzuye ijwi rya amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radiyo nyuma y'amaradiyo yahembereye ubwicanyi mu rwanda no mu burundi abanyarwanda n'abarundi bakurikiye ibiganiro by'ijwi rya amerika babonye ko radiyo yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radiyo ijwi ry'amerika yabaye umudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye naho si akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka makumyabiri ishize ese imyaka makumyabiri itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi ry'amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umugwi ujejwe agateka kazina muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu uvuga ko urajwe ishinga n'uko agateka kazina muntu mu burundi kabandanya guhungabana kuva hatanguye indyane za politiki mu mwaka uheze mu nama yahuje uwo mugwi ejo ku munsi wa gatatu basabye ko ihohoterwa ry'agateka ka muntu rihagarara kuko rishobora ku gukwega uburundi mu ndyane z'amoko zishobora gukwegera akarere kose ka afurika yo hagati Zaid El Hussein avuga ko umuyobozi w'ako kanama avuga ko arajwe ishinga nuko hashobora kwaduka ubwicanyi bufatiye ku moko agasaba leta y'u Burundi kurengutsa imbere y'ubutungane abo bose bafise ivyo bagirizwa kandi ko ibiganiro bihuri birimwo bose bigizwe na bose vyo bandanya leta y'u Burundi yagize ico ivuga kuri iyo raporo ya ONU mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umushikiranganje wa leta y'u Burundi ajejwe agateka ka muntu martin n'ivy'abandi
iyo raporo ubundi twe tuvuga yuko yoja mu bice bibiri igice ca mbere co guhera mu kwa kane gushika mu kwa cumi na kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ikindi gice co guhera mu kwa mbere gushika mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uriko uraraba rero guhera mu kwa mbere k'uyu mwaka ibintu vyarateye imbere cane naho rero n'abahinga baje i bujumbura barabibonye turabibabwira uno munsi kwari kubibwira ibihugu byose byo ku isi biba biri muri by'ishyamba mpuzamakungu biba biri muri conseil de droit de l'homme kwari kuza kubibasigura no kubibabwira uwurongoye ibiro by'agateka muntu yashikije raporo yiwe natwe leta y'u Burundi turavuga aho duhagaze turabereka yuko agateka muntu bigenda bitera bija imbere hari ikibazo gihambaye n'umushantahe Zaid Rad Al Hussein yagarutse ko ikibazo c'abana b'abanyeshuri bafungwa eka agateka kabo gasa n'akatubahirijwe icyo kibazo mwebwe mwakivuze kuri iki kuri icyo kibazo kijyanye n'igikorwa cy'ubutungane haravuzwe abana bagiye barona amafoto y'umukuru w'igihugu keretse yuko mu muco wacu igihe umwana cyane cyane iyo ari umunyeshuri ariko araregwa agatangura gukora ibintu nka mwene ibyo si byiza cyane kuko abatanguye n'abikari tubashaka ko kazoza keza kuba abayobozi beza abayobozi b'igihugu abayobozi b'amadini abayobozi muri za sosiyete sivile abayobozi abadandaza beza turavuga tuti rero ngaho amategeko ntiyacakora igihe umuntu afite imyaka y'uko akurikirana n'amategeko ubutungane buraheza bugakora ariko hari ingingo nyinshi zagiye zirafatwa hagati y'amanama yakozwe hagati y'ababyeyi n'abarongoye amashuri bagiye baratora inyishu abandi nabo bararikuwe abandi barasubiye ku mashuri hasigaye bake ubutungane buri kuburaraba icyo bwokora cyane cyane twe muri leta twagiye turashyira imbere ineza y'abana kuko hariho benshi hagiye haracamo umwumvikano hagati y'abarongoye amashuri n'abavyeyi twongera twibutsa yuko by'ukuri konona no- no konona igitabo byonyene birarana n'amategeko agenya amashuri kuko abana bazokurikira bazo- bazokenera ivyo bitabo bavyigiyemwo ikindi nacyo dukeneye kugira abana by'ukuri burupfasoni igihano nico bakirenze amakosa Eh, umuntu wese kuko mu mashuri y'iwacu cyo kimwe n'ayo mashuri yo mu- nko muri za amerika n'i buraya bashaka gusanga umuntu yiga mu w'icenda afite imyaka mirongo ibiri ugasanga ari- ariga mu- afise- ari mu wi- acari mu w'icenda afite imyaka cumi n'umunani ugasanga arafite imyaka yo guhanwa kuko biba biboneka yuko ivyo yakoze yari yavyiyumviriye ariko leta n'umuvyeyi wa bose haragira igihe mwicara mukaraba eh, yuko mwe n'abo bana eh, umuntu agenda arabahanura eh, umuntu akagenda arabi- arabatoza indero nziza akabereka ko rimwe na rimwe baba barahenzwe n'abafite n'izindi nyungu Eh, ni mwene ibintu nk'ivyo tugenda turakora mu burundi muri iki gihe agateka kazira muntu karabandanya gutosekara hari abantu bicwa ataco bazira bakicwa hari n'abitwaje ibigwanisho abandi bakahohoterwa n'inzego z'umutekano ikintu mu bushikiranganji bujejwe agateka kazira muntu muriko murakora kugira ngo ibintu bije mu buryo abantu agateka kabo kubahirizwe n'iki Eh, kundi ikindi urabona umuntu ariko arabesha ko mu Burundi agati akazi nta muntu kwa kubahiriza ijana ku ijana ingorane dufise nizo n'ibindi bihugu bafise aho muri muri amerika holande warabonye ibyahabaye za ventene mu buryo warabonye ibyahabaye batakara mu bufaka warabonye ibyahabaye istanbul wabonye ibyahabaye muri nigeria muri kenya tuvuga yuko muri kino gihe twese tuza gukorera hamwe kugira duteze imbere agace akazi na muntu mu minsi iheze bavuga ko mu burundi abatutsi bagira bicwe hariho nyabwoko ariko uno munsi twanafashe n'akanya ko gushimira eh, ishyirahamwe mpuzamakunguni ko ibi ibyo byo kuvuga ko mu Burundi hari ihonyabwoko riko rirakorwa cyangwa rigira rikogwe ko ibyo bintu bagiye barikura mu maraporo yabo kuko bamenye ukuri
itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka mirongo ibiri ijwi rya amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza iradiyo inyuma y'amaradiyo y'abivye amacakubiri n'ubwicanyi mu burundi no mu rwanda abarundi n'abanyarwanda bakurikiranye ibiganiro vy'ijwi rya amerika barabonye ko iyo radiyo yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima
iradiyo ijwi rya amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye akarusho ikiganiro dusangira ijambo cabaye urubuga rw'ivyiyumviro vya bose mu myaka mirongo ibiri iheze
mbega imyaka mirongo ibiri iri imbere izoza niki mu kiganiro muri isanga muzobandanya kuronswa akaryo ko kumenya amakuru y'imvaho mu turere mubamwo abarinda ibihuha kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi
aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'ijwi rya amerika byabamariye gushika ubu uko byagiye birahinduka radiyo ijwi rya amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no muri- no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abahoze bagwaye indwara zo mu mutwe nyuma murantunga uyu munsi wa kane mu burundi wahariwe abaserukira makungu ibiro vy'ugu- ibirori vyo guhimbaza uyu munsi vyaranzwe n'ukwereka abaserukira makungu mu burundi isoko ry'uruzi nila urwo ruzi ruri mu bumanuko bw'uburundi mu ntara ya bururi ku birometero ijana na cumi na bitanu uvuye i bujumbura inkuru ya fidelite ishatse
imirisho y'ingoma niyo yakiriye abaseruka ibihugu vyabo mu Burundi baje mu manuko bw'igihugu c'u Burundi kuraba isoko ry'uruzi Nile riri mu ntara y'Abururi komine Rutovu ku musozi Gikizi uyu musozi ugira kane mu misozi miremire igize igihugu c'u Burundi ufise imetero zingana ibihumbi bibiri n'ijana ibijanye n'umunsi uhariwe abaserukira amakungu mu Burundi byatangujwe hano mu Burundi kuva mu mwaka wa 2014 ubushikiranganje buraye imigendanire y'u Burundi n'amakungu nibwo bwatunganije ihimbazwa ry'uyu munsi kubwa Alain Emenya mitwe aramutse ubwo bushikiranganje akana karyo kubaserukira ibihugu byabo mu Burundi ko kumenya impinga itandukanye y'igihugu no kubona abanyagihugu b'abarundi mu mibereho yabo ya misi yose abo baserukira ibihugu vyabo mu burundi basiguriwe ingene isoko nile ryatowe bongera barafata amasanamu y'ibice bitandukanye bigize ico kibanza c'ingenzi
isoko rya nili ryatowe n'umuzungu w'umudagi yitwa dr burkart wardaker
uyu aheje kuvuga yitwa Helmona Himana ni wajeje gutembereza abagenda ico kibanza no kubasigurira ivy'isoko rya Nile. Iryo soko avuga ko ryatuye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itatu. Yamara ngo kibaye c'u Rwanda naho nyene biravugwa ko hari isoko rya Nile. Kw'ico kibazo Helmona Himana yavuze ko afata iryo soko riri mu gihugu c'u Rwanda nk'agashami k'isoko rya Nile.
gomenti duhakanye ko bafise isoko rya nili muga twe dufise isoko riri kure y'ayandi masoko yose ya nili ni ukuvuga ko nili ifise amasoko menshi muga isoko riri kure y'ayandi masoko icyo bita mu gifaransa la source la plus meridionale du nili iri mu manuko ni iri ry'iwacu muga ry'iwabo ingene baryita sinobimenya jewe nokwita ko ari udushami kuko isoko irafise aho yihera Ico kibaho c'iratiro kirafasha mu butunzi bwa komine ya Rutovu. Umurundi ahagendeye arihishwa amafaranga ibihumbi bibiri vy'amarundi, umunyamahanga nawe akarihishwa amafaranga ibihumbi bitanu. Abo bacatemberezwa mu mwonga ahubakiwe isoko rya Nile bakongera bakaduganwa ku musozi ahari inyubako y'amabuye ifatiye ku muco abanyagiputa ico bita pyramide mu rurimi rw'igifaransa. Ikindi kintu kirangwa muri ico kibanza c'ingenzi ni utuzu two kugamamwo izuba hamwe n'udusima twubakiye aho abantu bashobora kuruhukira yamana aho biri uko abanyatuvu twaganiriye bavuga ko ivyo bidakwiye urabona hari ibibanza vy'iratiro bakwiye kuhubaka nyene nk'ububare abantu bakaza baraza baronka ibintu vyose bikwiye noneho bikenewe mbwa turabona ububare baca yakabare hariya yakabare yitwa yote ububare none ububare bw'urwagwa bushobora kuzana inzoga nyene injabuka kuba ivyo bitahari ko niba hihutira kuhaza kuko bataronka ivyo bikenewe ntihubatse neza ahantu harinjiza amahera rwose tugasaba nka komine yuko iyo hakora neza ikibubaka nk'amazu y'ingenzi kukabanga ko muri ico kibanza nta hoteli twahabonye vyongeye nta namwe twabonye abantu bahaje bashobora kuronka udufungurwa kuhagendera bisaba ko umuntu atekera impamba buri amatara y'intara bururi nk'umuriza christian nawe nyene arabona yuko ivyo biteye ingorane naco gituma ahumuriza abantu mu kubabwira yuko hariho umugwizatunga ari mu myiteguro yo kuhubaka ihoteli y'akarorero mwomenya ko ingorane uburundi biriko buraca muri kino gihe vyatumye abagenda muri ico kibanza bagabanuka aho rero abagenzura ico kibanza c'ingenzi c'isoko rya nile mu burundi bavuga yuko misi heze bashobora kwinjiza amafaranga ibihumbi amajana abiri ku kwezi mu gihe muri kino gihe no kuronka ibihumbi icumi ari kugihamana muri komine rutovu mu ntara ya bururi fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite yishatse abahora barwaye indwara zo mu mutwe nyuma bagakira babandanya gukumirwa mu miryango mu kazi no mu buzima bwa misi yose muri rusange bwana Sem Bedege wo mu ishyirahamwe ryo kubungabunga uburenganzira bw'abafise ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda yemeza ko ivyo bibazo bihari yaganiriye na mugenzi wacu Edi Gwema mu kiganiro muri Sanga mu kanya gaheze abantu bahuye n'ibibazo by'indwara zo mu mutwe ba- ingaruka z'uburwayi bwo mu mutwe zituma ah, bahezwa ni ni imwe mu ngaruka y'uko bahezwa mu bandi bakaba eh, bashobora no kurenganiramo kuko urumva nyine ba- basa n'abagiye mu isi yabo kubera imyumvire ya bagenzi babo ndetse hari n'ubwo umuntu ashobora kubihisha akaguma am- ari hamwe n'abandi ariko yararwaye nangwa se yabivuga ataranarwaye cyane ingaruka zo kuhezwa zikamugeraho bisobanuye rero ko harimo akarengane k'imyumvire mu by'ukuri itajyanye n'ukuri k'uburwayi eh, n'imibereho y'umuntu ku giti cye umuryango wacu rero nibyigerageza gukorera ubuvugizi no guharanira uburenganzira bw'umuntu nk'uwo waba yara uhohotewe n'abakabaye bamurinda mu by'ukuri cyane imiryango na community ese bwana badege hari ubushakashatsi mushobora kuba mwarakoze bugaragaza ah, uburemere bw'icyo kibazo mu rwanda cyangwa se muri sosiyete nyarwanda ubushakashatsi burahari burahari twakoze ubushakashatsi ku ihezwa n'akato twakoze ubushakashatsi ku mitangire y'imiti n'uburyo bayinywa Eh, ubushakashatsi mu kuganira nabo direkite bakakubwira eh, eh, uko babizi n'uko bagiye babibona dufite rero amakuru afatika mu by'ukuri ntabwo dukora dushakisha tura- dukora ubuvugizi ku bintu bifatika kandi bigaragara nk'urugero rw'amakuru mushobora kuba mwaravanye muri abo muganira nabo rushobora kuba rwaragukoze ku mutima ni nk'uruhe wasangiza abumva radiyo ijwi ry'amerika aka kanya ni umuntu ufite abana batatu ni umudamu mu by'ukuri w- wakabaye yifashije Ara- arize afite amashuri ye ariko ku rwego rwo gufata nk'imiti ashobora kukubwira ati ntabwo bizongera gusubira kwa muganga kubera ko abantu batanga imiti abaforomo kubera ko bazi ko ngo nagize ikibazo cyo mu mutwe bashaka kumfata nk'umwana uri muri garidiyeni ntabwo bashaka ko mvuga uko meze ntabwo ntabwo babona umwanya wo kugira ngo mbasobanurire bashobora kuba batabizi ibyo nshaka cyangwa se banyirengagiza urwo ni urugero rumwe ariko mu by'ukuri wumvise niba koko abaforomo bamufata gutyo ariko wagera iwe mu rugo ugasanga ni umuntu ugerageza eh, kwiha agaciro urumva nyine ko hari imyumvire mibi ishaka gukorerwa ubuvugizi ikeneye kugira ngo abantu bamenye kandi bahindure bene iyo myifatire aho ni mu bantu bawumva ko ari abantu bize bajijutse bakabaye mu by'ukuri bazi uburenganzira bwa muntu noneho rero mu baturanyi be mu bavandimwe mu bandi aho agenda ubwo noneho ndavuga urugero nk'urwa atari we ku giti cye urumva ibiba bihari ni ukuvuga ko hari umuntu wafashwe n'abazimu ni ukuvuga ko hari umuntu ugendana n'amashitani urumva mu by'ukuri ibitekerezo by'abantu benshi bya komite biracyatekereza ko uburwayi bwo mu mutwe atari uburwayi ahubwo ari ibintu bikomoka mu myuka mibi ya shatani nangwa se yo kuba umuntu yarakoze nabi bakabimuroga ibyo ngibyo nibyo ni izo ngero zuzuye nyinshi cyane kandi zitanihishe turi kumwe na nsengayire i kigali nsengayire mwiriwe neza ibitekerezo ndagira ngo mbaze badede Mm.
ah, icyo kintu cyo kuba batoteza ba kato bafite uburwayi bwo mu mutwe eh, ni ikintu ubona gi- gikomeye cyane kuko hari nk'aho usanga rwose yaravuwe akanakira agasakaza muri sosiyete bisanzwe ariko n'ubundi ugasanga ahora yigunze kubera ko abantu bata- batamwegera ngo bamuganirize ahubwo ba- bahagira n'umuvugisha akamuvugisha n'ubundi amusubiza muri bya bihe bya kera ahubwo na- ni- ni ikibazo namubazaga namubazaga mbese ko mbona bi- ibi hari ndumva bashyiraho ni nk'igitekerezo ntanga ba- bakaba bashyiraho nk'itegeko riha n'umuntu watotejwe ubana n'ubwo burwayi ansobanurire niba haba hari itegeko rihana abo bantu batoteza abantu bafite uburwayi nk'ubwo bumuga bwo mu mutwe murakoze nicyo kibazo mfite urakoze cyane bwana nsengayire reka dufate na mutangana mutangana mwiriwe neza ni igitekerezo ngatanga njyewe Mm.
Ushobora kurwara ku ndwara zo mu mutwe bifata nk'indwara zisanzwe nk'uko umuntu yarwara malariya akivuza Mbona nta mpamvu yo guha abana akato nibyo warakoze nsengayire Ah, mu by'ukuri mu rwanda dufite amategeko dufite n'itegeko nshinga ubwaryo rivuga ko ari nta muntu ukwiriye kurobanurwa mu bandi kubera imiterere ye hanyuma dufite itegeko ri- rirwanya ah, eh, ah, a- akarengane nk'ako ngako Eh, dufite n'amategeko arengera abantu bafite ubumuga muri rusange ndetse mu minsi yashize hari itegeko rirengera koko specifically abafite ubumuga bwo mu mutwe n'ubwo ngira ngo ritara bitaremezwa ariko ni itegeko ryiza cyane ariko ikibazo cy'uko eh, amategeko aba anahari amategeko amenshi mu by'ukuri aharanira uburenganzira bwa muntu murabizi hafi ngira ngo ibihugu byose muri afurika turayafite ariko arazwi ese arubahirizwa ese abo yakarengeye bo barayazi ese eh, hari n'ingero se nibura z'aho yigeze agira ibibazo akemura ibyo nibyo bibazo dufite ariko amategeko yo mu by'ukuri ahari atangiye gushyirwa mu bikorwa wenda nibwo watangira kumenya iti ririkwiriye kunonosorwa gutya ririkwiriye kongerwamo ibi ariko mu by'ukuri uko yakozwe arahari ndetse dufite n'amasezerano mpuzamahanga amasezerano mpuzamahanga arengera abafite ubumuga ni nayo yanagaragaje cyane cyane ko eh, n'ihezwa rishingiye ku bumuga- ku burwayi bwo mu mutwe nabwo ari ubumuga kugira ngo abantu bagutandukanye n'abandi kubera imyumvire ufite cyangwa se ubushobozi bwo kumva ibyo bo bakora bigatuma baguheza Eh, ngira ngo ujye ryumva itegeko rirengera abafite ubumuga nangwa se national eh, UNCRPD eh, eh, United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities itegeko rero leta yasinye eh, y'u Rwanda yasinye kandi n'itegeko tugerageza gukora ubuvugizi turyifashishije kandi icyiza kigaragara ni uko nk'uko mugenzi wacu wa kabiri avuze mu by'ukuri urumva ko amaze kubyumva ko nta mpamvu ngira ngo uwo muntu twamwita nk'i- nk'u- nk'umwe mu bantu bashobora gukora ubuvugizi cyangwa se uwabyumvise akaba yumva yabishyira mu- mu- mu ngiro Mm. hanyuma se mwebwe mu ishyirahamwe ryanyu mukora iki kugira ngo abo a- a- abo abo bantu bahuye n'ibyo bibazo mushobore kubarema imitima ah, mushobore kubagaragariza ko nubwo sosiyete isa nk'aho ibaha akato ariko bakwiye kwigirira icyizere ese ubundi mbere y'uko barekurwa mu bitaro ha- ha- hari uburyo bategurwa ko wenda bashobora guhura n'ibibazo nabo bakamenya uburyo bashobora kubyitwaramo nibyo ah, dufite umuryango u- u- ukora ibintu bitatu by'ingenzi kimwe ni ukwigisha umuntu kugira ngo yumve ibibazo bye kandi tukamwigisha ari hamwe n'umuryango we kugira ngo umuryango eh, uhindure imyumvire Eh, ikindi ni ukureba niba amaze kugera ku buzima eh, bwo kwifasha niba hari icyo yakora kuko byose cyane cyane usanga binashingiye ku bukene no kutagira icyo umuntu akora ariko twebwe mu muryango wacu abawurimo ba- bo bo tubanye nabo bafite itandukanyirizo rinini n'abatarashobora kuwujyamo ibyo ni ibintu bigaragara mu buryo bishyira hamwe abantu bamaze kumenya ko eh, saa munani buri wa gatatu bagomba guhura mm, ko bagomba kwicara bagakora imikeka bakayigurisha ko bagomba gukora ingofero mu birere bakabona amafaranga bakibuka gukingura konte ko bagomba kubona ku- ku- ku- kujya muri koperative nk'abandi banyarwanda Eh, ni itandukanizo rwose rigaragaza ko ari ibintu by'ingenzi kugira ngo abantu bishyire hamwe bagamije kwirwanaho gatatu ni ubwo buvugizi bwo gushaka ubushakashatsi n'ayo mategeko tukayereka abashyira mu bikorwa n'abafata ibyemezo tukababwira tuti nyamuneka dore naka uko byamugendekeye nyamara kandi dore itegeko uko rivuga hanyuma akarenganurwa rwose icyo nakubwira cyo ni uko leta hano i- ifite ubushake buhagije navuga ko bunarenze guhaza kuko n'ibyo abantu bamwe baba bataravuga ari ubwo usanga byagiye mu bikorwa kuri telefoni turi kumwe na christine nishimwe christine mwiriwe neza mwiriwe neza mfite akabazo gato kandi ni- ni- ni- n'igitekerezo Eh, ku byerekeye abo bantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe njyewe niyumvira ko kenshi na kenshi eh, mu byo dusanzwe tubona mu- mu- mu kibano ni uko hariho abantu iyo bagiye dufate nko kwa rojanti cyangwa ahandi Eh, kwa rojanti n'ino hariho eh, ikigo kijejwe abo bantu n'iyo bavuye aho hantu bakaba- bakaza mu ma- mu miryango tu- turabona ko baba- baba- batabakira neza baba babona ko umengo ntibasa nk'abandi bantu ariko ni- novuga ni ni mentalite zacu kuko iyo umuntu mu bisanzwe y- yivuje agakira n'ahatokera tugomba kumu- kumufasha tukamwitaho tukamuganiriza mbese tukagira sutintu tubahaye kugira ngo nabo bakomeze ubuzima nk'uko natwe tubayeho ikibazo nshaka kubaza uwo mutumire yego jewe ndashaka kumubaza mbega none nk'abo bantu ba- ba- ba- bagiye muri ibyo bigo bagakira bagataha mu miryango yabo hanyuma bagasubira kurwara kubera yuko twabafashe nabi muri ico gihe mbega hoba hariho amategeko ahana abantu bo mu kibano mu gihe abo bantu basubiye kurwara kubera bene wabo aribo bariteye mwakoze
aha ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha ariko turabararitse mu bandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma